iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na aloyizi bigira imana nanjye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu bateraremba turamuterura twinjiza duteruye aho ariho hose turaterura kandi ntavise abantu bamumfasha n'imvura yomutsinda hanze uwo ni sipesiyoza barakamfitiye washakanye na antime baranshakaje wabaye ikirangiranwa mu kuvuza ingoma avuga ko umugabo we atamerewe neza kubera uburwayi
kamerune congeye kugurura umupaka gihana na nigeria inyuma y'imyaka itatu wugawe kubw'ibikorwa by'iterabwoba
perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yashyize ahagaragara amazina y'abantu batatu bazaba bagize komisiyo ishinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri ku bagize uruhare mu bwicanyi mu burundi
nayo leta z'ubumwe za amerika iragabisha ko hashobora kuba ibindi bitero by'iterabwoba mu burayi muri ibi bihe bisozera umwaka
iyi nkuru n'izindi zivugwa ku isi turayigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyarekere mugenzi wacu aloyizi bigirimana urakoze edi igihugu cya kamerune congeye kugurura umupaka wacu gihana na nigeria inyuma y'imyaka itatu wari wugawe bivanye n'ibikorwa by'ubwicanyi byaterwa n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu kamerune gitangaza ko naho cyafashe iyo ngingo kubera ibitero bya boko haramu byagabanutse muri imyaka ibiri abacuruza binjira kandi bagasohoka mu gihugu bazoza barasuzumwa kandi bagumizwe ko amaso general jacob koji umwe mu bategetsi b'ingabo za kamerune zirwanya boko haramu avuga ko naho uwo muhari umaze hafi umwaka atabitero bikomeye ukora igisirikare ciwe kizoguma kimeze magabo kugira gikingira abanyagihugu ba bacu byitezwe yuko iyugururwa ry'ubwo rubibe bizotuma ibikorwa by'urudandazwa n'ubutunzi byisunura hagati y'ibyo bihugu bibiri naho ibijyanye n'umutekano by'abanyagihugu bizoguma byitabwaho leta z'ubumwe za amerika iragabisha abanyagihugu bayo ko hari amakuru y'ibitero by'iterabwoba biri ko birategurwa mu bihe by'iminsi mikuru irangiza umwaka ku mugabane wa buraya mu itangazo ryasohowe ejo ku wa mbere abategetsi ba amerika basaba abanyagihugu bayo bari buraya kwirinda kujya mu birori byo guhimbaza iminsi mikuru no kutajya mu masoko adakingiwe ibihugu nk'ubufaransa ubudagi ububirigi na turukiya byaragizwemwo ibitero by'iterabwoba mu mwaka uheze leta ya amerika ikaba itangaza ko igifise amakenga ko hashobora kuba ibindi bitero nk'ivyo kuri uyo mugabane muri kazoza amerika isaba kandi abanyagihugu bayo kwirinda kuja mu bibanza bihurumbirwamwo na ba mukerarugendo birinde kwiyunguruza mu miduga yunguruza abantu benshi ndetse bareke no kuja mu bibanza byo gusengeramwo no mu mazu y'uburiro hamwe n'amahoteli iri gabisha rije mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'ubufaransa Bernard Cazeneuve aheruka gushikiriza ko atamakuru akomeye y'ibitero avugwa mu gihugu ciwe cy'ubufaransa tukiri ku makuru kuri amerika donald trump aheruka gutorwa kuzorongora amerika atangaza ko mu bintu azokora ku munsi wa mbere wiwe w'ubutegetsi ari ukurungika urwandiko rwo gukura amerika mu masezerano y'ubudandaji yiswe tpp yasinywe hagati ya amerika n'ibihugu biri ku ibahari pacifique ni imwe mu ngingo azofata mu mugambi wiwe yagumye ashikiriza mu bihe byo kwiyamamaza aho yavuga ko inyungu za amerika arizo zikwiye kuza imbere y'ibindi byose mu butumwa yatanze kuri videwo kuri uyu wa mbere uheze Trump yise ayo masezerano ko ari shano kuri Amerika kuko ngo azotuma abanyamerika batazongera kuronka ubuzi Trump yagize ati tuzoganira n'igihugu kimwe kimwe ubwaco dusinyiranire amasezerano azotuma ubuzi n'amahinguriro bigaruka aha muri Amerika igihe abashikiranganje bo muri ivyo bihugu biri kwibahari Pacifique basinya ayo masezerano mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turimwo bavuga ko ari mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi no kugwiza ubuzi muri ibyo bihugu umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ko mu gihe amerika yovavanura n'ayo masezerano ataco azoba akibereyeho kandi azosa n'ayafuye perezida barack obama wa amerika yarashigikiye rero ayo masezerano ariko inama nshingamateka y'amerika ntiyigeze iyashigikira canke ngo iyemeze abategetsi ba turukiya birukanye kuri wa kabiri abakozi barenga ibihumbi cumi na bitanu barimwo abapolisi hamwe n'abasirikare bagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka gushika ubu abantu barenga ibihumbi ijana bagizwe n'abasirikare abapolisi abakora mu butungane no mu gisata c'indero baramaze guhagarikwa abandi bakurwa mu mirimo bagirizwa ico caha mu itegeko ryasohowe kuri wa kabiri abakozi ibihumbi ndwi amajana atanu na mirongo umunani na batandatu bakora mu gipolisi barimwo n'abakuru babo bakuwe mu mirimo abandi barenga ibihumbi barakuwe mu bushikiranganji no mu bisata vya leta bagizwe n'abategetsi ibihumbi bitatu bo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'ibisata bibukomokako tugaruka aha muri amerika umugabo afise amamuko yo mu gihugu ca yemene aba mu gisagara ca new york muri hano muri amerika kuri wa mbere uheze yaragirijwe n'ubutungane ko yafashije umuhari wa leta ya kisilamu sentare ya amerika yagiriza uwo mugabo w'imyaka mirongo itatu n'indwi azwi ku izina rya mohamed rafik naji kuba yashatse gufasha kugaba ibitero by'iterabwoba ahitwa Times Square mu gisagara ca New York igitero yari gukora cari gusa n'icakozwe n'uwo muhari mu gisagara ca Nice mu Bufaransa gihitana cahitanye abantu 84 ubutungane bwa New York butangaza ko Naji yashize ubutumwa bwo gushigikira umuhari wa leta ya Kisilamu ku rubuga rwiwe rwa Facebook ubutumwa burimwo ubuhamagarira abanywanyi bawo kugaba ibitero ku basivile no ku basirikare mu bihugu byo ku burengero bw'isi yagirizwa kuba yaragize ingendo muri Turukiya na Yemene agerageza no kuja mu bice bigenzurwa n'umuhari wa leta ya Kisilamu kandi yagirizwa no ko yarungikiye amafaranga inshuro zitari nke umukobwa bakundanye umushikirizamanza wa Amerika Robert Capers yatangaje ko Naji asanzwe afise uburenganzira bwo kuba muri Amerika ariko ko yavukiye muri Yemen aho asanzwe afitiye n'umwana
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yashyize ahagaragara amazina y'abantu batatu bazaba bagize komisiyo ishinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri ku bagize uruhare mu bwicanyi n'iyacyarubozo byakorewe abaturage mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu itangazo yashyize ahagaragara umunyakoreya Choi Chong Lim yavuze ko iyo komisiyo izaba igizwe n'abakomiseri batatu aribo umunyalgeria Fatsa Ugerguz wari umucamanza mu rukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu umunyabene Reina Alapini Gansu wari intumwa yihariye ya Afurika yunze ubumwe mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'umwongereza Francoise Hampson umwarimu w'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Essex mu Bwongereza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka nibwo akanama k'umuryango w'abibumbye karengera uburenganzira bwa muntu katoye umwanzuro wo gushyiraho komisiyo izakora iperereza ku bagize uruhare mu bwicanyi ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abaturage mu Burundi uwo mwanzuro watowe iminsi mike umuryango w'abibumbye utangaje icyegeranyo ku ihonyorwa ry'agateka kazina muntu mu burundi kuva ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo cyegeranyo cyavuze ko ibyo bikorwa na leta inzego z'umutekano za leta n'imbonerakure kandi ko bishobora kwitwa ibyaha byibasiye inyoko muntu iki cyegeranyo cya cyakozwe n'itsindwa ryitwa EINUB Enquête Indépendante des Nations Unies sur le Burundi mu gifaransa icyo cyegeranyo cyasabaga ko hashyirwaho mu maguru mashya komisiyo mpuzamahanga yigenga yo gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu burundi kuva ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane nk'uko twabivuze itangazo rya perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bwa muntu rikomeza rivuga ko abo bahanga bazaba bafite inshingano zo guhura n'abarebwa bose n'ibibazo by'uburundi barimo leta abagize sosiyete sivile impunzi abahagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye n'abagize umuryango wa afurika yunze ubumwe biteganyijwe ko abo bahanga bazatanga raporo yabo ya nyuma mu kwezi kwa cyenda k'umwaka utaha tubibutse ko leta y'u Burundi yamaganye ibikubiye muri ibyo byegeranyo nyuma y'itorwa ry'uwo mwanzuro i Burundi bakoze imyigaragambyo yamagana uwo mwanzuro n'ibikubiye mu cyegeranyo cyakozwe n'itsinda ryigenga ryashyizwe n'umuryango w'abibumbye amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyakomereze mu rwanda aho ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko jean batiste mugimba na jean claude yamuremye baregwa ibyaha bya jenoside baherutse koherezwa n'igihugu cy'ubuholandi ubushinjacyaha bwasabiye gufungwa iminsi mirongo itatu mu gihe bugikomeza iperereza abaregwa bose bahakanye ibyaha baregwa bavuga ko babihimbiwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumutakabowi i kigali abaregwa jean batiste mugimba na jean claude yamuremye bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa nyarugunga mu mujyi wa kigali mu masaa munani n'igice zo kuri wa kabiri ubushinjacyaha bwa leta y'u rwanda busaba ko baba bafunzwe iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeje bwana mugimba wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya sederi yanakoraga muri banki nkuru y'igihugu mu gihe cya jenoside ubushinjacyaha buvuga ko aho yari atuye mu cyahoze ari sekiteri ya nyakabanda mu mujyi wa kigali yatumije inama mu gihe cya jenoside iyi nama ifatirwamo imyanzuro yo kwica abatutsi ubushinjacyaha kandi busobanura ko mugimba yakwirakwije intwaro zarimbuye abatutsi mu cyahoze ari sekiteri ya nyakabanda bushingiye ku byo bwita ko byemejwe n'abatangabuhamya ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko mugimba yajyaga mu bitero byicaga abatutsi kandi ko yajyaga kuri bariyeri bicirwagaho ari kumwe n'interahamwe ndetse n'abayoboke b'ishyaka rya sederi ubushinjacyaha bw'u rwanda bunavuga ko mugimba yari umunyamigabane muri radiyo eterm kandi ko yifashishaga iyi radiyo yigishaga urwango hagati y'abahutu n'abatutsi ubushinjacyaha buvuga ko bwifashishije abatangabuhamya barimo ari konseye wa nyakabanda nyirimanzi gregoire umunyamakuru wa rtr muvaleria bemeriki bashinja mugimba ibyaha binyuranye yakoreye mu cyahoze ari sekiteri ya nyakabanda bityo ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwashingira kuri izi mpamvu zikomeye rukemeza ko mugimba yafungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe bugikomeza iperereza urukiko rwahaye jean batiste mugimba umwanya wo kwisobanura neza ibyo aregwa uregwa avuga ko ibyo ashinjwa byose atabyemera ndetse asaba umucamanza ko abantu bicaye bakamuhimbira ibyaha bakwiye gukurikiranwa bagahanwa by'intangarugero bwana mugimba wakuwe mu buhorandi avuga ko jenoside itangiye yahungiye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ari naho avuka tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kane yasobanuye ko ibyo aregwa ko yaba yarakoreye mu mujyi wa kigali atari byo kuko atari ahari yabwira urukiko ko atumva impamvu aregwa icyaha cyo kuba mu ishyaka rya sederi ndetse no kuba yaraguze imigabane mu kigo cy'ubucuruzi cya rtrm yagize ati ndumva nta hantu na hamwe ku isi bahana icyaha cyo kujya mu ishyaka ndetse no kujya mu makompanyi y'ubucuruzi ashingiye ku bisobanuro bye yasabye urukiko ko rwamurekura akabasha gushaka abatangabuhamya bamushinjura umuntu wa kabiri wahamagajwe n'urukiko kuri wa kabiri ni jean claude yamuremye w'imyaka mirongo ine n'umwe nawe akurikiranyweho ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha bwe buvuga ko yakoreye jenoside mu ishuri rya eto riri ku kicukiro ndetse akica abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwa kicukiro bagahungira ku musozi wa nyanza ubushinjacyaha bumurega no kujya mu bitero byahigaga abatutsi ndetse no gupakira abatutsi mu modoka bakajyanwa kuri iryo shuri rya leta kicukiro aho baje kwicirwa ubushinjacyaha bwanavuze ko iyamuremye yanagize uruhare mu kwiyicira nyirarume bwagaragaje ko ibyo rushinja iyamuremye byashimangiwe n'abatangabuhamya nta byinshi iyamuremye yabwiye urukiko usibye ko yagaragaje ko abamushinja jenoside bamushinyagurira kuko jenoside igitangira umuryango uwo ari we wishwe ku ikubitiro yabwiye umucamanza ko kwa sekuru bahishe abantu batabarika itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane icyenda na kane yavuze ko igihe cyo kuburana nikigera azereka urukiko abantu bemeza neza uko yabayeho mu gihe cya jenoside yongeyeho ko amaze imyaka makumyabiri n'ibiri asaba imana ngo atazahahamuka ku byo yabonye muri jenoside byamubabaje aba bagabo ko ari babiri baregwa ibyaha bigera kuri birindwi buri wese birimo icyaha cya jenoside kugira uruhare muri jenoside ubugambanyi bwo gukora jenoside ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu no gushishikariza abantu gukora jenoside bwana yamuremye yavutse tariki ya cumi na kane ukuboza irindwi na gatanu mu cyahoze ari segiteri ya kicukiro mu mujyi wa kigali naho bwana mugimba yavutse ku itariki ya makumyabiri na kane ukwakira mirongo itanu n'icyenda mu cyahoze ari komine mutura muri perefegitura ya gisenyi muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mugimba yabaga mu nyakabanda mu mujyi wa kigali aba bagabo babiri bagaragaye mu rukiko bari kumwe n'abunganizi babo mu by'amategeko n'indorerezi mu rubanza zoherejwe n'ubuhorandi urukiko rurafata umwanzuro warwo kuri uyu wa gatatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tuve mu rwanda tunyarukire mu burundi umusaza ntime baranshakaje uyobora itsinda ry'abavuzi b'ingoma ba gishora mu gihugu cy'u Burundi akaba ari mu bandikishije ingoma z'u Burundi kuba umurage w'isi binyuze mu ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere umuco unesco ntamerewe neza kubera imvune yagize ku kaguru umuryango we urasaba leta kumufasha akajya kwivuza hanze y'igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza yasuye uwo musaza akaba adufitiye inkuru ikurikira
uvuze ingoma mu burundi izina rya antime baranshakaje ntibishobora gutandukana uwo mutama w'imyaka mirongo umunani n'itatu arongoye umugwi w'abatimba wo mu gishora mu ntara ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'imyaka irenga mirongo ine abatimba bo mu gishora ntawe batarashikana umurisho w'ingoma z'i burundi haba mu bihugu by'i buraya aziya leta zunze ubumwe za amerika n'ahandi ingoma z'i burundi zaratsindiye amahiganwa akatari gake amafoto ya baranshakaje ari ku migwa mikuru myinshi mu bibanza ndangakaranga no mu bisagara bitari bike mu isi uwo mutama heza igihe yaravunitse mu imerero ry'ukuguru atembye ava ku ipikipiki kwabaye ukongera ikibi mu kindi kuko yasanzwe agendana imvune aho nyene yavunitse spesiyoze barakamfitiye umutamakazi w'imyaka mirongo irindwi n'umunani ni umukenyezi wa ranshakaje asa n'uwataye ivyizigiro ivyo nivyo twifuza kandi bi- nkabona ngashima yuko bogerageza bakaza bakanamwihweza bakabona ubungene amerewe kuko ndabona ko bizoteba bingora canke bigahinduka bikaba ukundi ko niko niyumvira kuba ukundi ushatse kuvuga iki Eh, aga- a- agafa none ni yova yova iyo umuntu amaze kugira ibyiyumviro byinshi ababajwe n'icyo kintu haragira ibihinduka ugasanga arigodokeye mbona yuko aguma aremba atera aremba turamuterura kwinjiza duteruye aho ariho hose turaterura kandi ntafise abantu bamumfasha n'imvura yomutsinda hanze kuko jewe sinkibishoboye arandengeye zakariya nizigiyimana imvura ya antime baranshakaje asaba leta n'abategetsi gufasha kugira ngo se avuzwe kuko nawe nyene yateye iteka igihugu ni umuntu yakoreye igihugu baragiye kwandikisha ingoma kuri patrimoine mondiale ipari mugabo mubona ukungana amagara mukitse bifuza yuko igihugu comuvuza twebwe turavye mu muryango iwacu nta kuntu tubona nta buryo ni ukuri nawe two- turavye amahera basavye bisaba amahera menshi cane muganga ho nyene yatubwiye yuko n'imiburibura ari nk'imiliyoni cumi na zibiri ayo nayo kwa muganga gusa udafashe n'ibindi ingendo ibiki twebwe leta vrema turayiyoboka rwose ijana ku ijana na se barundi turamukunda ijana ku ijana yaramuteye n'agateko urabona ko n'udutara yamuhaye amabati aramuha vyose ngo wakoze iciza yocongera eka n'abuzukuru b'uwo mutama yihebeye umurisho w'ingoma kuva mu bwana bwiwe bataka ababishoboye bose kugarukira kuri sekuru wabo utu duhungu tw'imyaka cumi n'ibiri na cumi twahuriye kwa sekuru twaje kumusuhuza Je ndamukunda rwose kandi birambabaza agwaye ngomba kubo mujana kwa muganga agakira kugira nze ndamubona tuze- ah, kubera yakunda kuntera inkuru z'abakera yaravuga nuko abakera ukuntu babaho n'ukuntu babigishije kurima ibyo byose abazungu bakaza baraduhenda tubaha ikawa baduhera duke duke
sogo nawe nyine yahora ambwira udukino bakina numva merewe nabi kuko nshaka yuko bamujyana agakira bakamuvuza kuko nta gihe yaguma avuga ngo tumuhindukize nayo aryamye aguma aboroga avuze induru ngo ngo tujye kumuhindukiza kuko yarusha imbavu sawa umuryango gusa babajwe nuko baranshakaje akitswe n'amagara uwo musore n'umutimbo wo mu gishoro nawe nyene uko aronse akanya yirukira gusuhuza uwabona nk'icitegererezo biraduteye ubwoba cyane kandi biratubabaza cyane ku muntu afise icyo yamariye igihugu tukaba tubona yuko amererwa nabi ari ngaho oye kandi afise ikintu kireke yamariye igihugu twebwe tukaba twasaba nk'abategetsi canke uwo ari we wese abishoboye uko borondera ukungene bomufasha bakashobora kumuvuza ibikorwa birakorwa mugani urumva ntishobora gukorwa nk'uko ariko yoba hari usanga ari nawe yaguma dushikira imbere cyane ari ibyo dukeneye akagenda kubidusabira aho twe tudashoboye gushika urumva nk'ubu hari ibica bitugora gukora kuronka nk'iyo dukeneye nk'ibikoresho ba- tuba tugomba gukoresha kugira dushoboye kuronka aho tudodora kugira babiduhe biratugora ko niwe byamworohera ari uwo ubu antime baranshakaje agendera ku gatebe basunika twamusanze mu kigaganira n'abiwe ariko agatiro kamutwaye akajana mugabo akenge kagarutse yatuganirira uko yiyumva nje nitwa ntimubaranshakaje muri iki gihe simeze nabi cyane simeze neza gutamera neza ni uko narwaye kubwa imyaka nsaba imana yuko bumfasha narakoreye igihugu cyane tumubajije aho yizeye ko urukiza baranshakaje yatubwiye umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi cndfdd bava muri komini imwe ya giheta akama ndagatera umukuru w'igihugu na evariste ndayishimiye kugira ngo bazumfashe baze kumfasha bambuze nzokira nakuri nzokira umuryango wa antime baranshakaje urazwi muri kahise k'u Burundi turetse ko yafashije kugira ngo ingoma z'u Burundi zemerwe mu mugabane kama wa unesco patrimoine mondiale de l'unesco sekuru na se nabo banyegeje umwami mwezi gisabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na gatatu igihe ari kahunga abadagi bari bateye uburundi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abantu barenga ijana mu ntara ya kibitoki aho ni mu burundi biganjemo abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka ibyo byemezwa n'ikigo gishinzwe ingo n'imiryango muri iyo ntara umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye kuri iki kibazo ibiharuro by'amabashingiye ku gitsina byo mu kwezi kwa cumi guheze mu ntara c'ibitoke n'ahari byinshi si umurengera nk'uko bivugwa n'uburongo ikigo kijejwe ingo n'imiryango muri iyo ntara denise nduwumukama avuga ko igituma biboneka ko ivyo biharuro ari byinshi mu kiringo c'ukwezi kumwe ari uko abanyacibitoke kuva hasi gushika hejuru bamaze gutahura ko bategerezwa gushira ahabona ayo mabi ibiharuro birabandanya byongerekana n'ibyo ariko ntitwaca tuvuga yuko kumbure ari uko amabi akorwa cyane gusa muri iyi minsi ahubwo turibaza yuko ibiharuro igituma turonka byinshi ubu ni uko abantu bamaze gutahura kubera inyigisho kubera amahimiriza tugira twibaza yuko abantu batahuye cyane bakabona yuko bikenewe yuko kumwe ba- kera bahora ubu bitagikeneye ko bahora amabi bayakorewe bakayavuga kugira ngo bashobore gufashwa ikindi warongoye ikigo CDFC mu ntara cibitoka avuga gituma ubu ibiharuro by'abakorewe amabi ashingiye ku gitsina bimenyekana ari uko abayakorewe bamaze kumenya aho bitura nibaza ko ari nacyo gituma ubuturo nk'ibiharuro byinshi kuko baramaze kumenya ababafasha kandi bakabitura ni ukuvuga yuko bizeye ayo maserivisi de prise en charge naho rero duca turonka ibiharuro byinshi kumbure kera baricwa no kutamenya bakaguma hariya mu mihani iwabo ntibaze kubivuga hanyuma ntibanafashwe nibaza ko aricyo gituma turonka ibiharuro byinshi gusumba kera mu ruganda rwabereye kuri uno wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara cibitoke abagwitavye bagaragaje ko amabi ashingiye ku gitsina afatiye ku bintu vyinshi hari gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu amatati y'amatongo gukumirana n'ibindi icibonekeza nuko abenshi bakora ayo mabi ari abagabo kandi badaheza ngo bahanwe nta zina Yeremiya wo muri segiteri munyika ya kabiri yari yitavye urwo ruganda avuga ko ukudahana arivyo bituma ayo mabi afatiye ku gitsina atagabanuka asaba ko hokongerezwa inyigisho ubutungane bugakora akazi kabwo cyokorwa ni inyigisho zoba nyinshi cyane ku mitumba abo baserukira abandi bakaza ku mitumba tugatumira abakenyezi n'abagabo bakaronka izo nyigisho hariho ibintu bi- hanini mu butungane usanga bigwiranye by'ubu- by'ibiturire umuntu iyo afise ikosa akaba afise amafaranga ntakunda guhana twasaba rero ubutungane abajejwe ubutungane ko bukurikirana cyane kandi ukamenya n'abajya batware bo ku mitumba bariko barabikurikirana nabo ko bafisemo uruhara kugira bamenye urwo rubanza rw'uwo muntu rw'ubugeni ruba rwagenze ari mu ntara cibitoke mu rugendo rw'igihugu cose kwirabira uko ivy'agateka k'umukenyezi kifashe icegera c'uwurongoye ihuriro ry'abakenyezi yabwijwe rya Amerika ko amabi ashingiye ku gitsina atari agaseseshwa rumuri Minedora Nibaruta avuga ko akwiye kujaho amategeko atomoye agenga abakenyezi kuko aho yaciye hose yasanze ayo mategeko atayahari mw'izo ntara twagiye tugenderamwo twarasanga ibibazo bitari bike ahanini aho batubwira yuko abakenyezi cyane cyane usanga ata amategeko abagenga icokorwa ni ya mategeko twavuga yuko atameze neza cyane aho bimeze nabi ngira ngo bayakosora hanyuma intwaro abajejwe intwaro bakava hasi bakaja barahana amakuru ahabaye aho kabi kabishe kuko ako kabi gatosekaza igihugu cyacu c'uburundi gatosekaza bene burundi bigatuma mbere n'amakungu n'ababansi b'igihugu baca baronka aho bafatira bati noneho mu gihugu cyacu biracika abantu ijana na mirongo itatu na batatu nibo ikigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara c'ibitoke bakorewe amabi ashingiye ku gitsina ahanini bagizwe n'abakenyezi camenye mu kwezi kw'icumi guheze ku rwego rw'intara mu makomine atandatu agize iyo ntara komine rugombo niyo itwara idarapo muri aya mabi ashingiye ku gitsina yaharuwemwo abagera kuri mirongo itatu n'icenda bahohotewe mu kwezi kwa cumi guheze ku wa gatanu w'ino ndwi bitegekanijwe ko hazotanguzwa mu ntara c'ibitoke iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi ashingiye ku gitsina mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ayo mabi mu cibitoke evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yashyize ahagaragara amazina y'abantu batatu bazaba bagize komisiyo ishinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri ku bagize uruhare mu bwicanyi n'iyicarubozo byakorewe abaturage mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, mu gihugu ca Kamerune congeye kugurura umupaka wacu gihana na Nigeria nyuma y'imyaka itatu wari wugawe bivanye n'ibikorwa by'ubwicanyi byaterwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Kaminuza gita Kamerune gitangaza ko naho cafashe iyo ngingo kubera ibitero vya Boko Haram byagabanutse muri iyi myaka ibiri abacuruza binjira canke basohoka mu gihugu bazoza barasuzumwa kandi bagumizwe ko amaso. Na leta zumwe za Amerika iragabisha abanyagihugu bayo ko hari amakuru y'ibitero by'iterabwoba biriko birategurwa mu gihe c'imisi mikuru irangiza umwaka ku mugabane wa Buraya mu itangazo ryasohowe ejo ryasohowe ejo kuwa mbere abategetsi ba Amerika basaba abanyagihugu babo bari Burayi kwirinda kuja mu birori byo guhimbaza imisi mikuru no kutaja mu masoko adakingiwe canke mu bindi bibanza bihurumbirwa n'abantu benshi amakuru kuri amerika kandi donald trump aherutse gutorwa kuzorongora amerika atangaza ko mu bintu azokora ku munsi wa mbere wiwe w'ubutegetsi ari ukurungika ubutumwa bwo gukura amerika mu masezerano y'ubudandaji yiswe ttp yasinywe hagati ya amerika n'ibihugu biri ku mugabane w'ibahari rya pacifique nshuti mwese mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dusi- dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wayigeranyije kino kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye Eddie Rwema na aloyizi bigira imana mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.